muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu turi no ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ni kuri iyi mirongo cumi n'icyenda na makumyabiri na kabiri kandi mudukurikiraho no mu burundi mujye no kuri facebook voa radiyo yacu naho mukurikire aya makuru ariko mbanze mbasuhuze mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu kanya oriyani itangishaka arabagezaho amakuru avunaguyeho hirya no hino ku isi hanyuma tuze kujya ku burundi oriyana wiriwe neza wiriwe neza thomas ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu ncamake muri congo ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bijejwe amagara y'abantu ya ku isi oms bitangaza ko indwara ya ebola yashyitse mu gisagara cyo mu gihugu cya congo ako rero kari agasogongero k'ayo makuru yo hirya no hino ku isi turabanza nyine mu burundi nk'uko nabibabwiye turibanda kuri kamarampaka y'itegeko nshinga rishyashya itandukanye n'ayandi kuko aya matora ariko araba uno munsi ni abenegihugu bonyine ubwabo bashyiriyemo uburyo bwabo nta mfashanyo turiwe turarondera hirya no hino abajejwe guhagarikira amatora batubwiye ngo barabyuma lisite ngaha ntibadutoramo tugende mu kigobe mu kigobe naho ntidushobora kugendayo tutanditswe naho nyine iyo lisite ntishobora kuboneka nicyo kibazo dufise aba rero ni abenegihugu b'u Burundi ku birebana na kamarampaka y'itegeko nshinga rishyashya naho mu rwanda ni ubujurire bw'urubanza rwa leopold munyakazi arasaba gufungurwa naho umushinjacyaha akamusabira gukomeza gufungwa burundu ikindi kandi radiyo amazing grace yituye urukiko ubu rero oriyane itanga ishaka ni wa mwanya wawe tugezaho amakuru magufiya yo hirya no hino ku isi umwanya ni wawe urakoze cyane thomas kamirindi nk'uko twababwiye ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bijejwe amagara y'abantu ku isi oms bitangaza ko indwara ya ebola yashyitse muri kimwe mu bisagara byo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibyo biro bivuga ko iyo nkuru iteye amakenga kuko hashobora kuba hagiye kwibonekeza icyaduka gikomeye cy'iyo ndwara muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ukwibonekeza gushasha kw'iyo ndwara muri icyo gisagara ni inkuru yemejwe ko ebola imaze gushika mu gisagara cya mandaka icyo gisagara kiri mu ntara ya ekwateur iri mu buraruko bushyira uburengero bwa rdc mbandaka igizwe n'abantu barenga umuriyoni umwe ni igisagara kiri ku birometero ijana na mirongo itanu uvuye mu kigwati cya bikoro aho iyo ndwara yibonekeje mu ntango z'uku kwezi umuyobozi wa oms muganga tedros adanom gebreyesus avuga ko iyo nkuru iteye amakenga ibiro byiwe bimenyesha ko bigiye kurungika abahinga mirongo itatu kugenduza icyo gisagara cya mbandaka ku munsi wa gatatu w'iyi ndwi niho hashika ku mugwa mukuru wa kinshasa imiti y'incandago zo kugeragezwa ahandi naho muri afurika umutegetsi mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu aranegura iburabuzwa rigigwa ku bakozi bajejwe gutabara imbabare muri sudani y'epfo avuga ko ubugizi bwa nabi bugigwa kuri bo butuma badakora akazi kabo kagenewe gufasha abanyagihugu bashika ku miliyoni ndwi mark lowcock umutegetsi ajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare mu biro by'umunyamabanga mukuru wa onu avuga ko abakozi bajejwe gutabara imbabare bamaze kwicwa abashika kuri bane abandi icumi baranyuruzwa mu mezi abiri yonyine aheze yamara icyo gitigiri ntikirimo abakozi bajejwe gutabara imbabare baheruka kunyuruzwa mu kigwati ca yangiri kiri mu buseruko bw'igihugu Low Cook yari mu rugendo muri Sudani y'Epfo muri ino ndwi avuga ko leta kumwe n'imigwi igwanya eh, yigwanya nta eh, imigwi igwana nako murantunga leta n'imigwi igwana nayo nta na kimwe ikora kugira bahagarike ubwicanyi buba buteguwe kugigwa ku bakozi bajejwe gutabara imbabare avuga ati igikenewe ni uburyo bwo gushikira abanyagihugu bose bakeneye gutabagwa mu buryo bwihuta kandi atantambanye handi naho muri aziya korea y'epfo irabandanya kugerageza gufasha itunganywa ry'inama hagati ya perezida wa korea ya ruguru kim jong un na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump e, ni nyuma y'aho leta ya korea ya ruguru igabishije yuko ishobora kutitaba ibiganiro na amerika nibandanya gusaba yuko eh, canke igategeka yuko korea ya ruguru ihagarika umugambi wayo wo guhingura ubumara bwa nucleaire inama nkuru ya leta ya korea y'epfo ijejwe umutekano yasohoye urwandiko kuri uno musi wa kane ku biganiro hagati ya korea ya ruguru na amerika iyo nama nkuru imenyesha ko korea y'epfo iriko irakurikiranira hafi ibyifuzo vya amerika n'ivya korea ya ruguru kugira iyo nama hagati y'ivyo bihugu bibiri izobe kandi irangwemwo ukubaha ukubahana ku mpande zose isango ry'iyo nama igamije kuba ku itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa gatandatu muri singapore yagiwemwo amakenga uh, yuko ishobora kutaba mu nyuma y'aho korea ya ruguru umushikiranganji wayo kegwan avuze ko leta ya korea ya ruguru iso, ishobora gusubira kwiga neza niba izokwitaba iyo nama
murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda oriyane rwose turagushimiye ku makuru tugejejeho maze rero nshuti zacu mbibutse yuko turi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mujye no kuri facebook voa radiyo yacu naho murakurikira amakuru amakuru rero mu burundi ni kamarampaka ku itegeko nshinga rishyashya uyu munsi abaturage bari bahamagariwe kuryemeza na yego cyangwa se kurihakana na oya umunyamabanga mukuru w'umugambwe cndd fdd uri ku butegetsi general evariste ndayishimiye yishimiye uko itora ryagenze yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije ikintu cya mbere kinezereje ni uko ayo matora yabaye hari amahoro n'umutekano muri iki gihugu cyacu abantu bose bari bari mu ituze bamerewe neza biranezereje cyane kubona abarundi basidukaye n'iyonka n'ubwa mbere ngira ngo mu gihugu cy'u Burundi haza gutora abantu benshi babaho nk'uko twabibonye kandi bakazinduka byerekana ishyaka ryabo hanyuma rero birananezereye kubona abarundi bamaze kumenya demokarasi bakamenya yuko bafise nk'itegeko ni kuko ni obligation ituma umunyagihugu wese atora kugira ngo kuko bavuga bati umwenegihugu wese ategerezwa kugira icyo akoze kugira uruhara mu gutsimbataza demokarasi mu gihugu umva ari kuza baba baje gutsimbataza hanyuma rero hari n'ikindi abenegihugu nabo barafise n'uburenganzira bwo gutanga icyiyumviro cyabo bakerekana aho bahagaze ku kibazo icyo ari cyo cyose rero kubona baje bakaronka ukwishyira no kwizana mu mahoro atamusunikano abantu bose ukabona ko bafite ishaka ryo kwerekana aho bahagaze ni byiza cyane rero twe twanezerewe n'aya matora byerekana yuko ibwirizwa shingiro rishyashya ritowe bizoba ari ibintu byiza cyane kuko abenegihugu bazoba bo nyene bayiboneye yuko aribo bagishiriyeho atamunyamahanga arimwo atamunyepolitiki arimwo aribo nyene bazikoreye mwihweje ukuntu uh, iryo tora ryagenze murafise kizero ko abanyagihugu uh, baza gutora ego kuri iryo bwirizwa shingiro rihinyanywe jewe ndabiravye nkaraba imigambwe yagiye kuvuga ati batore yego ni imigambwe myinshi cyane irenga mirongo ibiri nkaraba ngena abenegihugu bari banezerewe ubona ko bafise n'ishaka ryo kubijamwo birekana ko bashaka kwishura inyishu leta kandi inyishu atari mbi kuko iyo yaba hari inyishu mbi ni uko bari kugenda bijiriwe mugabo basanga bose banezerewe cyane ku buryo rero twibaza yuko kuko iyo nyishu si imigambwe ni inyishu baha leta ego cyane oya rero nta muganga uvuga ngo uratsinze ni leta izo ibonye iti ibyo negeranije abenegihugu bavuze bashaka byagenze neza nabyegeranije neza leta izoshija mu gahimbare ni ibintu bihimbaye ku buryo umuntu wese arabona yuko abenegihugu babishashaye bashaka kubona ibwirizwa shingiro rishasha bakurikiranye ayo matora cyane cyane abahurikiye mu migambo itavuga rumwe na leta unavuga cyane cyane nka urunani rw'amizero y'abarundi bavuga ko igikorwa cyo kwiyamamaza cyabayemwo amahinyu menshi cyane rwose gutera ubwoba eka no gupfunga abafise umugambi gutora oya eka icyo gikorwa kiba cyabandanije cyo kuburabuza abo mu mizero muri munsi aho muhavuga kwiga ivyo ni- nibo babizi mugabo ico tuzi nuko igikorwa co kwiyamamaza bari bafise uburenganzira bwose kiretse ko twabona yuko bobo baragiye barakubita n'abantu turazi yuko bamenye n'imiduga bari mu barabara batwara inkoni bakubita babonye kw'ibarabara kugira ngo barondere ingene basomborotse ariko bene igihugu bahejeje n'abantu babyifatamwo neza ku buryo ivyo gusomborotsanya bose bavuga bati turibungenze nte- naho umudusomborotsa tuba tubahunga ni abantu bakora nk'ivyihebe twe baba babajwe n'uko inyishu yabo itabonetse mugabo muri demokarasi niko bimeze Ba- bavuge bati demokarasi ko twarose uburenganzira barose uburenganzira bwo kwiyamamaza baronka uburenganzira bwo gutora ivyo ari vyo vyose nibaza yuko nta demokarasi yoba irutiyo mugabo bo ni uko ni abantu usanga bakorana kenshi n'abo bakoroni bashaka ko uburundi buzokwama butagira ijambo abenegihugu batagira ijambo ijambo ryabo rica mu banyepolitike mugabo nibaza ko ivyo bihe twamaze kubirengana nabo bobinezererwa kuko ni vyiza cane niba baba bashaka demokarasi general evariste ndayishimiye umunyamanga mukuru umugambwe sndfdd murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika aho murakoze namwe frederic nkundikije guma hamwe hanyuma utuganirira nanone n'umukuru w'urunani amizero y'abarundi agaton rwasa agaton rwasa uvuga ko itora rya kamarampaka ryagenze nabi ngo kuko abanywanyi biwe baburabujwe tubumve igikorwa ntabwo cagenze neza nk'uko abantu bavyipfuza kubera yuko hirya no hino hari iterabwoba gupfunga abamandateri gupfunga batoye kubera ngo batoye oya gutegeka abantu gutora ego ba- babifashijwemo cane cane n'imbonerakure hanyuma no kwirukana abantu ngo ntibarabe ingene baharura ivyo nota akarorero mu kirombwe muri kanyosha n'ahandi abamandateri bose birukanywe nko muri za ruziba n'ahandi bagiye babirukana ku munota wa nyuma kugira ngo ntibashobore gucungera nko muri komine kiremba byarashitse abashika batanu ejo barabakuramo ku munota wa nyuma urumva rero harimwo ibintu vy'amahinyu vyinshi cane abantu batotejwe ha- mwafashe amazina yabo mwaba mwashikirije amazina yabo abategetsi bajejwe gutunganya amatora n'abandi bategetsi bajejwe kugenduza ukuntu amatora agenda ega ingorane ni uko naho wobishikiriza ataco babikorako ni uguha akarorero ejo namenye yuko mu kayanza bafashe abantu ngo kandi abo bafatwa n'imbonerakurega barabapfunga ngo babafatanya amatoroshe mu burundi itoroshe si infraction kandi no mw'isi yose itoroshe kuyitunga ni ikintu gisanzwe mugabo aho babigize kubera iki kubera yuko kuva bamaze kubona liste y'abamandateri bacu wo ku mabirodo vote yose twagomba kuba dufise ko abantu bashizeho ngira ngo umugambi wo kurondera ukuntu bat- ba- ba- batwirukana ku buryo bace batangura kugira uruhigi bamwe bakubitwa abandi babapfunga abandi bagira gutya urumva nk'ejo kuvuga ngo abantu bafatanya itoroshi none itoroshi ni icyaha gutunga itoroshi twebwe itoroshi twaraziguze mu guteganya yuko bishitse igi- igikorwa kikaba bwije abantu ntibabure umuco kugira ngo babandanye ku- gukora ibyo babwirizwa gukora uyu munsi guca bavuga rero ngo ni ngo ni ngo ni ngo ni kosa abantu ukababuza uburenganzira bwabo ukabafunga urumva yuko ari ibintu biteye amakenga hanyuma ahantu nko muri za muzinda ahantu bagiye ba- ba- baforose gutora gu- gutora bakoreshejwe n'imbonerakure ku buryo n'umu- n'umukuru w'umutumba umwe ya- ya- ya- yameze nk'uwuvyanga abo abo bari kumwe bavuga ati uyu muntu ntawe uzi ko azobi- azomara iyi processes amahoro none rero ni ikibazo abo bavuga bo muri senini wanashaka nabo nyene nta nu- no kubitura no gutu ni ni nko guta umwanya ejo bundi barashizeho akagwi k'abantu bita ngo namizero ngo yigisha ego baragenda bagira ikiganiro n'abamenyesha makuru muri Novotel no muri Source Dinner Plus twarandikiye seni umuvugizi wa seni yavuze ngo ngo ngo ngo ngo ego ngo ngo amizero ngo turazi ko ngo ari rwasayi yiyandikishije ngo mugabo ngo hari amakuru menshi ayo makuru menshi avuka gute avuka ryari Ariko- ivyo byose urumva ariko hari- hari- hariho umukino urimwo hari ab- abahora mu mizero bayavuyemo bagasubira mu migambi yabo ya kera I- ivyo nivyo bangahe uwo tuzi ni umwe mugabo nabo urumva ntibagiye mu migambwe bagiye kuja gukorera sendedefudede tu semplem hari eh, bavuga ko ibirego bishikirizwa n'amizero biba vyabaye koko ariko bakavuga ko ari ibintu bitakogwa ahantu hose ari nk'uko bita mu gifaransa amaka izole aho mu havuga kwiga oya none wo- wagira ngo bavuge gute ko baba bazi ko ariko babipanze kandi ko babwiza gukingiranira ikibaba ubu uwo nuworeka ivy'amizero nta yandi nta nta zindi situwasiyo usanga abantu baragiriwe nabi bakamererwa nabi n'amakomisiyo dankete agatangura mugabo ntivyegere vyabuti I- umuco rero wo- wo wo kudahana umuco wo gukingira ikibaba ni ingeso n'ingendo y'ubu butegetsi ku bwashika gutwara kuva muri bibiri na gatanu gushika no mu ivyashiki ibyo rero imbonerakure zikora ku mugaragaro zirenga amategeko babona ntihagire n'umwe bavuga ni ikigaragaza yuko ari umugambi baba bagiye urumva rero nta wimena ikibyimba ivyashikiye abanywanyi b'amizero baburabujwe n'abandi ba yakorewe iterabwoba birashobora gutuma ibyavuye muri ayo matora bihinduka nk'ibiharuro bihinduka birahinduka nyene none utoje abantu nk'igihumbi ukabatoza ibyo batashaka gutora ntiwumva yuko hari ikintu kibwirizwa guhinduka nyene agaton rwasa umukuru w'urunani amizero y'abarundi murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe frederic nawe urakoze mu gisagara cya bujumbura umurwa mukuru w'uburundi kuva kare mu gitondo imirongo y'abashakaga gutora yari miremire mu bibanza by'itora icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu gaston sindimwo yatoreye muri zone nyakabiga yavuze ko leta y'uburundi yiteze kwakira ibiva muri ayo matora ya kamarampaka y'itegeko nshinga rishyashya umunyamakuru wacu Raymond Nzimana yakurikiye aya matora mu gisagara cya bujumbura henshi mu gisagara ca bujumbura abanyagihugu bashitse mu bibanza vy'itora imbere y'isaha cumi na zibiri zari zitegekanijwe zo mu gitondo aho naho basanga abakozi bo mu bibanza vy'itora bagitunganya aho batorera naho bitafashe umwanya munini henshi hibonekeza imirongo miremire ariko yagendera agabanuka uko umwanya wahera abanyagihugu bemeye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya amerika bavuze ko baje gutora kugira nabo baterere muri kazoza k'igihugu gutora ni ukuvuga hariho imigambi igihugu kiba gifise umunyagihugu wese umva arafise kuvuga aho ahagaze ego kugira iyo ngingo ifashwe ifatwe abifisemo uruhara nawe nyene barasavye yuko tuja gutora kandi hariho n'abenegihugu basavye yuko yohinduka urumva igitigiri c'aba basavye ko bihinduka umunsi kiraza kugaragara abashaka ko biguma uko vyahora biraza kumenyekanira mu matora ivyo bifise inyungu nini cyane ni intwaro rusange uko dutwagwa tubifise ko uruhara gukurikirana ineza yanje n'iy'abarundi bose kandi ni ibintu vyiza uko bisabwa n'amategeko kandi bivarugurutsa umunyagihugu uwo ari we wese avyiyumvira naho abo batoye kw'ishure ryisumbuye rya zone c'ibitokeho turi muri komine ntahangwa ababa ba mirongo ibiri barungise gutorera mu kigobe kuko amazina yabo ataboneka ivyo batatahuye kubera biyandikishirije muri ico kibanza ikindi cibonekeje n'abiyandikishije mu zindi ntara bataronse amahirwe yo gutorera aho mu cibitoke proje narimwo ruguru zimaze guhera nta kuntu nari gusubira ruguru none co gituma narinje rero kugira ngo nanje nkwize ubwenegihugu bw'iwanje kuko ntatoye nzoba niyambura ubwenegihugu bw'iwanje nari niyandikishije igiharo mu ntara ya rutana twebwe twiyandikishirije ngaha niyo twaje gutora batubwiye ngo ntibikunda ngo ntitugende mu kigobe kandi mu kigobe tutiyandikishirije abajejwe guhagarikira amatora batubwiye ngo baravye mu malisite ngaha ntibadutoramo tugende mu kigobe mu kigobe naho ntidushobora kugendayo tutanditswe naho nyene iyo lisite ntishobora kuboneka nico kibazo dufise ngaha niho twiyandikishirije muga dushitse ngaha batubwira ngo ni mu kigobe aho mu kigobe nta naho tuzi kuko twiyandikishirije ngaha nyene batubwire ikuntu twoja mu kigobe atana deparasema dufise bamwe nta naho naho tuzi mu mugwi ujejwe amatora mu gisagara ca bujumbura bemeje ko ico kibazo c'abo banyecibitoke bakizi ko habaye ingorane mu gusohora intonde z'abiyandikishije bamwe basanga babanditse ko bazotorera mu kigobe terance bizimana arongoye umugwi sepi mu gisagara ca bujumbura akaba yabasavye kwigora bagashika aho babwiwe kugira batore nayo kubiyandikishije ruguru yabwiye ijwi rya amerika ko hari ibiragwa kugira batorere muri ico kibanza icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu we yatoreye ku ishure ryisumbuye rya zone nyakabiga gaston sindimwo yemeje ko yakoze umurimo wo gukunda igihugu yashimye ko amatora ariko agenda neza mu gihugu acamenyesha ko leta iza kwemera n'ibiza kuyavamwo uravye ingene imiyamamazo yagenze uwa yego yarigisha uko ashatse uwa oya yarigisha uko ashatse uno munsi rero ni uko abarundi bo bene ijambo baza kudushikiriza ico bagomwe kandi twebwe muri leta ico abarundi baza gushikiriza nico dukorerako haba mu banuko bw'igisagara ca bujumbura hagati mu gisagara no mu buraruko hose aho twaciye haboneka abarorerezi bake kuko nk'imigambwe haboneka abarorerezi ba sndd fdd umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'aburunani rwa mizero y'abarundi gusa mu gihe no mu mashyirahamwe yigenga hibonekeza make eric nsengimana arongoye ajape rimwe muri ayo mashyirahamwe yemeza ko aho ishyirahamwe ryiwe ryaciye byagenda neza kuko n'agakosa kaboneka kaca gakosorwa asaba ko atavyegeranyo vy'ikinyoma vyokorwa n'abataje kuraba ingene ibintu biriko biragenda aho maze guca hose ndahabona sndfdd tukahabona amizero y'abarundi nta yindi migambwe ndabona ku mabiro de vote n'amashyirahamwe si menshi cyane kuri tere novuga nti umuntu aze gutanga raporo y'ikintu yakoze kuri tere tube abapatiyote dukunda igihugu umuntu yibereye muhira ntaba ariko yandika raporo y'ibintu atariko arabona kuri tere igikorwa cy'itora ry'ukwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro ry'uburundi rihinyanyuye rirangirana n'uyu munsi wa kane abanyagihugu baje gutora barangiye hacakorwa igikorwa cyo guharura ibyavuye muri iryo tora ku mabiro yose mu bibanza byose iryo tora ryabereyemo ivyo navyo bica bishikanwa mu migwi y'amakomini ijejwe gutunganya amatora imbere y'uko bishikanwa ku rwego rw'intara n'urw'igihugu mu gisagara ca bujumbura remonzi imana ijwi rya amerika remo urakoze noneho tugiye mu ntara ya muramvya turi kumwe ku murongo wa telefone n'umunyamakuru wacu diane ndonse wakurikiranye kamarampaka rero muri iyi ntara ya muramvya diane wiriwe neza
Mwiriwe neza Thomas.
wabonye itora ryagenze gute
Eh, muri rusange bisa n'ibyagenze neza uretse ko hari aba- bamwe mu banywanyi bo mu runani amizero y'abarundi eh, bavuga yuko bafashwe barahagarikwa batandatu bafungiwe mu gasho k'igipolisi mm, ku mugwa mukuru w'intara ya muramvya Eh, bamwe muri abo rero bakaba bagirizwa yuko eh, hari uwo ba- umwe hari uwo ngo waherekeje imodoka iriki ijya kwiyamamaza mu matora um, igitega mu gihe cy'imyiyamamazo hari n'undi yagirijwe yuko yashyitse ku biro by'itora hakiri kare cyane ngo bikavuga ko bataba bamenye igituma ayo makuru mugabo twaba twayahawe na nitwa bizimana cyril yahagarariye amatora ku rwego rw'intara eh, ku ruhande rw'amizero y'abarundi rurongona agatongwasa ye hanyuma abantu b'indorerezi bo hari abari bahari se kuko nka remonzi imana atubwiye yuko mu gisagara cya bujumbura abantu b'indorerezi bo bari bake usibye gusa ba sendede n'amizero y'abarundi aho bye- muri muramvya aho wageze byari byifashe bite
yego ha- ah, abarorerezi barimwo eh, uretse ko batari ku rugezo rusa n'urungana eh, nka- ahanini hari hagwiriye abo muri cndd fdd bo mu mugambwe uri ku butegetsi kuruta abo muri amizero y'abarundi aho washobora gusanga muri batanu harimo umwe wo mu mizero y'abarundi canke harimo uwundi umwe gusa wo mu ba eh, mu mashyirahamwe nka onerope na foricon ama thomas kindi ni ukumenyesha nuko muri zone bugarama iyo mm, muri komine ya muramvya ni uko ahanini ngo abo mu mizero y'abarundi batishoboye kuja guhagararira aya matora nk'uko byari bitegekanijwe ku biro by'itora nye- ku mabiro by'itora aho bari bategekanije kuja kuyahagararira bivuye ko- ko boba- ko bagiriwe iterabwoba n'abo mugambwe uri ku butegetsi cndd fdd bagaca bahagarika ni- n'ibyabaranga bigaca bihagararira ngaho ntibaje gukora ico gikorwa diane ndose urakoze nibutse abatwumva yuko wakurikiranye kamarampaka uko yagenze Yego, muri muramvya yego ariko tomasi Yego.
ndabamenyeshe kandi yuko eh, ayo makuru nubwo ari uko eh, twarondeye urongoye eh, sepi ku rwego rw'intara ya muramvya Ah.
yavuze ko adashaka kuvugana eh, n'ijwi rya amerika ati amakuru ashobora kuyiha ni kuvuga ayo makuru nayo ku ruhande rwa minisitiri w'abarundi gusa ariko abantu bafatiwe ku biro by'amatora ntitwashoboye kuronka umuco ukwiye reka tu- noneho tuze gufatanya tuze kureba n'abandi bategetsi bagira icyo babivugaho urakoze murakoze hego muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tutararangiza ku birebana n'aya matora ya kamarampaka mu burundi ku itegeko nshinga rivuguruye twabamenyesha ko ku birebana no gutora ku barundi bari mu mahanga minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya canada yangiye ambasade y'uburundi gufungura ibiro by'itora mu mazu i- iyi ambasade ikoreramo nk'uko yari yabisabye minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya canada yabimenyesheje ambasade y'uburundi muri canada mu ibaruwa yayandikiye ejo bundi ku itariki ya cumi na kane y'uku kwezi noneho tujye mu rwanda umucamanza mu rukiko rukuru i kigali yapfundikiye ubujurire bw'urubanza rwa leopold munyakazi uburana ibyaha bya jenoside umushinjacyaha asaba gushimangira igihano cy'umucamanza wa mbere munyakazi akaguma mu buroko bwa burundu uregwa n'umwunganira mu mategeko bo basaba ko munyakazi agirwa umwere akarekurwa ni inkuru ya erike bagira ubusa iri buranisha ripfundikira urubanza rw'ubujurire bwa na leopold munyakazi aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside mu rukiko rukuru ryaranzwe cyane n'impaka ndende ubushinjacyaha bwatangiranye ijambo bwanenze abatangabuhamya bashinjura munyakazi ko bavuga ibintu batabonye kandi batumvise bwavuze ko abashinjura no ku matariki bavuga ko baboneyeho munyakazi kayenzi bikekwa ko ariho yakoreye ibyaha ahabanye n'aho nyir'ubwite yemerera ubushinjacyaha bwavuze ko abo batangabuhamya bose ubuhamya bwabo butashingirwaho bwisunze ingingo z'amategeko busanga butafatwa nk'ikimenyetso keretse habaye hari ibindi bimenyetso bubushyigikira bwashinje munyakazi kuba gatozi mu gutanga amabwiriza yo gukora jenoside no kuba gatozi mu gukora jenoside ubushinjacyaha bwavuze ko abatangabuhamya babwo barega munyakazi bose bahuriza ku nama yabereye ku kibuga cy'amashuri kirwa yakurikiwe n'ibitero byahitanye abatutsi metere deni micombero wunganira munyakazi yabwiye urukiko ko ari rwo rufite ububasha bwo kuzasuzuma rugaha agaciro ibyavuzwe n'abatangabuhamya b'impande zombi yavuze ko imvugo z'abatangabuhamya b'ubushinjacyaha zose zisa n'izishinjura munyakazi aho kumushinja uyu mwunganizi wa munyakazi yavuze ko abashinja banivuguruza bagashidikanya ku byo bavuga kandi ko amategeko ateganya ko gushidikanya birengera uregwa bwana munyakazi watindanye ijambo yatangiye ashima umunyamategeko we ku cyo yise amagambo akomeye kandi yubaka yabwiye urukiko yashimiye byimazeyo urugereko rw'urukiko rukuru rumuburanisha mu bujurire kuko rwumvisha ibyifuzo bye rumuha ubutabera buboneye nk'uko yabivuze yagize ati mwanjyanye aho bikekwa ko nakoreye ibyahikirwa nabonye ubutabera kumugaragaraho nari ndi mu baturage bangana kuriya ntihagire n'umwe untunga urutoki ku byabaye yarushimiye ko rwatumije abatangabuhamya ku mpande zombi mu gihe ngo umucamanza wa mbere yamupfukiranye yavuze ko icyo yabonye haba mu bamushinja n'abamushinjura nta n'umwe wagaragaje uruhare rwe ku byaha aregwa munyakazi yikomye abamushinja ko ubuhamya bwabo bushingiye ku bumenyi buke bw'amateka ya jenoside yabereye ikirwa yise abicanyi bamwe mu batangabuhamya b'ubushinjacyaha bamuregana avuga ko amategeko atabemera nk'abatangabuhamya kuko bahamwe n'ibyaha bya jenoside n'imvugo yakunze kurakaza bya hato na hato ubushinjacyaha bukavuga ko munyakazi yagombye kubagaragaza ibyemezo by'inkiko zabahannye munyakazi yavuze ko batangiye ubuhamya mu muhezo bakorewe icyo yita kubakingira ikibaba b'umunyegamo batinye gutangira ubuhamya mu ruhame nge mbibonamo umuco mubi bihicanza ikinyoma kandi bikurura amatiku urwitwazo rw'umutekano nta shingiro rufite bisebya n'inzego z'umutekano ibyo bavuze n'ibyo bakoze babikoze ku mugaragaro ntawe utabazi ayo ni amwe mu magambo anenga abamushinja urego yabwiye umucamanza n'imvugo nayo yazamuye uburakari ku bushinjacyaha maze busaba ubwubahane mu rukiko buvuga ko ubwo batangaga ubuhamya munyakazi yagombye kuba yarabivuze umucamanza bwana antoine muhima yasabye ituze ku mpande zombi avuga ko ntawe byagirira akamaro mu kwihanukira no gukoresha amagambo akomeye kuko ngo sibyo bituma urukiko rumenya ukuri urukiko rwabajije munyakazi ku mbunda abatangabuhamya b'impande zombi bahurizaho ko yari ayitunze ikayenzi yavuze ko na mbere y'uko ava mu gihugu yari yarasobanuriye inzego z'iperereza rya gisirikare inkomoko y'iyo mbunda yavuze ko kubera ibitero bitandukanye interahamwe zamu yamugabagaho ubutegetsi bwari bwaramuhaye imbunda yo kwirinda n'umuryango we kandi mu buryo bwemewe n'amategeko n'imbunda baba bamushinja n'abamushinjura bemeza ko nta kibi yayikoresheje hari kandi videwo munyakazi aregejwe ikubiyemo amagambo yavugiye muri amerika ubushinjacyaha buvuga ko yahakanaga akanapfobya jenoside yakorewe abatutsi ni videwo impande zombi zemeranya ko bitari ngombwa kuyumvira mu rukiko bitewe n'ibisobanuro byayitanzweho munyakazi aravuga ko ijambo ryatinzweho yavuzemo ari ubutati kandi ngo nta jambo na rimwe rihakana cyangwa ngo ripfobye jenoside yavuze ko yari kumwe n'abandi bahanga n'abashakashatsi barimo bungurana ibitekerezo ku nyito ya jenoside yakorewe abatutsi wasanga hakoreshwa ijambo ubutati aho gukoreshwa inyito ziri mu ndimi z'amahanga yasobanuye ko ubutati ari ukurenga ku gihango kandi ko abanyarwanda bakoze ibyaha ndengakamere bivuze ko batatiye igihango cy'ubuvandimwe mu nzego zose ati nabivuze ndi muri amerika kandi amategeko yaho arabinyemerera ubushinjacyaha bwanzuye busaba urukiko kuzita ku byavugiwe mu rukiko n'ibikubiye mu kirego byose kandi rukazita ku byakozwe n'umucamanza wa mbere maze rukazagumishirizaho munyakazi igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko munyakazi nawe yasoje asaba imbabazi ku myitwarire y'aho byaba bitaragenze neza mu rukiko yashimangiye ko nta cyaha yakoze icyo ari cyo cyose mu byo aregwa ati jenoside ni ikintu niboneye sinabo wa mbere mu kuyipfobya cyangwa kuyihakana iby'ubutati ngo yabivuze nk'umushakashatsi kandi nk'umwarimu byemerewe we na metre micombero basabye kuzamugira umwera agasohoka mu buroko bwana leopold munyakazi yirukanywe muri amerika mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi inkiko z'u rwanda zamuhanishije igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko nyuma yo kumuhanya ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu ibyaha byose yita ko ari ibicurano yasohotse mu rwanda mu bihumbi bibiri n'umunani nyuma y'imyaka itanu yari amaze afunzwe aza kurekurwa by'agateganyo hatagize igihinduka ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nibwo byazamenyekana niba munyakazi yasohoka cyangwa yaguma mu buroko akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali eric urakoze inshuti z'ijwi rya amerika rero nabamenyesha yuko uyu munsi radiyo amazing grace nayo yagiye kurega mu rukiko urwego rw'abanyamakuru bigenzura na rura irasaba gufungurwa by'agateganyo ikongera igakora maze rero mutubabarire inkuru tuze kuyibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha iyi rero ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashimiye cyane rwose mukomeze mutege amatwi ibi biganiro kandi muryoherwe murakarama